mutazamattwi ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi ibiganiro bibandanya nk'uko mubimenyereye gushikimi- gushimikira ku karere muri kumwe kuri mikoro nanje vide niyo ngabo na aloise bigirimana
iyo dutangira gutekereza ngo amaseta y'aho abantu bicuruza muri iki gisibo cy'ukwezi kwa ramazani usanga yakendereye ramazani yarangira ugasanga ibi- akitivite zongeye kwiyongera
uwo ni mufti w'u rwanda sheikh ibrahim kayitare ku irangira ry'iramazani yibutsa abantu kwigenza neza iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turegaruka ko mu kanya dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi inama nshingamateka y'igihugu cy'ubudagi yatoye n'amajwi menshi cyane uno munsi ku wa gatanu ku kugurura ibiganiro n'igihugu cy'ubugiriki ku ngurane igira gatatu yo gukura ubugiriki mu bibazo bikomeye by'ubutunzi icyo gihugu kirimwo ishami ryo hasi ry'inama nshingamateka ryashigikiye n'amajwi amajana ane na mirongo itatu n'icyenda ku majwi ijana na cumi n'icyenda umugambi washikirijwe na leta ku vyerekeye ibiganiro bigenewe kugarukira ubugiriki mu bibazo by'ubutunzi burimwo muri iki gihe ubudagi bufise uruhara runini muri uwo mugambi buguma busaba ubugiriki kubandanya kugabanya bikomeye amafaranga leta ikoresha no kuduza amatagisi abategetsi b'akarere k'uburayi gakoresha ifaranga rya euro bumvikanye ejo ku munsi wa kane guha igihugu c'ubugiriki deni ryo mu gihe co hafi kugira ico gihugu gishobore kuriha amadeni yihutirwa kandi bitume ibiganiro ku ngurane nshasha y'imiliyaridi mirongo icenda na zine z'amadolari yo mu kiringo c'imyaka itatu biba izoba ibaye ingurane igira gatatu ku gihugu c'ubugiriki mu kiringo c'imyaka itanu
abantu cumi nibo bahitanwe n'ibibombe vyatewe mu bantu bariko barahimbaza umunsi mukuru wa Eid wa Eid al-Fitr mu gisagara ca Damaturu kiri mu burariko bwa Nigeria ibibombe bibiri nivyo vyatewe mu bantu mu gihe bari bakoraniye hanze bariko barangiza amasengesho y'ukwezi kweranda kwa Ramadani gushika ubu nta numwe ariyitirira ico gitero ico gitero kije gikurikira ibitero bibiri biheruka kuba mu gisagara ca Gombe kuri uyu wa kane abantu bashika mirongo itanu nibo bavugwa ko bishwe mu gitero cabereye mu isoko mu gihe abantu bariko barasuma ibifungurwa hasigaye umunsi umwe ngo bahimbaze umunsi mukuru wa Eid al-Fitr umunsi urangiza ukwezi kweranda kwa Ramadani
perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko yavuze ko ikorwa ry'indege gitwara abantu y'igihugu cya Indonesia ari igitero cy'iterabwoba kigayitse cyane akaba avuga ko Misiri yakoreye iyo ndege bitashobora kuba igihugu cy'Uburusiya kitabigizemo uruhara mu itangazo no munsi wa gatanu perezida Poroshenko yatangaje ko kwibuka abahitanywe n'icyo gitero ari ngombwa ku gihugu ciwe kandi ko icyo gihugu cifuza ari ihanwa ry'abakoroye iyo ndege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia perezida poroshenko yatangaje ko abakoze ubwo bwicanyi bugayitse bat- bazotegereza kumenya ko atagisivya ko bazohanwa uno munsi ku wa gatanu ku munsi wo kwibuka umwaka urangiye indege itwara abantu y'igihugu ca Indone- eh, ca malaysia igize isanganya ababuze ababo muri iyo sanganya barakoraniye mu gisagara ca eh, kiri hafi yaho iyo ndege yasambukiye mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine cibutso carashizwe aho benshi baje kwibuka ababo baguye muri iyo sanganya mu gihe igihugu ca Ukraine cagiriza abagwanya ubutegetsi bashigikiye Uburusiya kuba ari bo bakoreye iyo ndege itwara abantu y'igihugu ca Malaysia abategetsi b'igihugu c'Uburusiya n'abagwanya ubutegetsi bwa Ukraine barahakana ko ataruhara bagize mu ikorwa ry'iyo ndege bakagiriza inteko z'igihugu ca Ukraine
muri leta zunze ubumwe za amerika abasirikare bane mbabarira muri leta zunze ubumwe za amerika abasirikare bane nibo bishwe kuri uyu wa kane barashwe mu gitero cyatewe mu bigo bibiri vya gisirikare mu gisagara ca shatanoga co muri leta ya tennessee ico gitero cagabwe n'umugabo w'imyaka mirongo ibiri n'ine azwi ku izina rya abdelaziz nawe yaciye yicwa arashwe mu gihe yariko arahunga agomba kujabuka uruzi rwitwa tennessee nk'uko vyashikirijwe n'ibiro vya amerika bijejwe igendereza fbi Ed Reynolds yamenyesheje ko mu kiganiro eh, yamenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa kane ko gushika ubu atana kimwe cemeza ko ico gitero coba gifitanye isano n'iterabwoba mpuzamakungu ariko ati amatohoza kuri ivyo aracabandanya departema ya leta ya amerika ijejwe kwivuna abansi imenyesha ko haruhande y'abo bane bahasize ubuzima uwundi musirikare wo mu bamarine yarakomeretse ku ivi akaba ariko avurirwa mu bitaro byo mu karere guverineri wa leta ya tennessee bob corker yamenyesheje kuri wa kane ko icyo gitero ari igikorwa kigayitse mwomenya ko uwo abdelaziz yagabye icyo gitero afise ubwenegihugu bwa amerika akaba yamuka mu gihugu cya kuwait akaba yari afise urupapuro rw'umutsindo rwa enjeniyeri yaronkeye muri kaminuza ya leta ya tennessee radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika john kerry avuga ko ikibazo cy'abanyamerika bafungiwe mu gihugu cya iran bagishikirije mu nama zose ziherutse kuba ku byerekeye porogaramu ya nucleaire y'igihugu cya irani avuga ko atanama n'imwe yabaye aho batavye icyo kibazo c'abanyamerika bafungiwe mu gihugu cya irani ivyo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika john kerry yabishikirije mu kiganiro kuri televiziyo msnbc kerry yatangaje ko ico kibazo caganiwe no mu nama ya nyuma n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya iran mohammad javad zarif mu gisagara ca vienne mu gihugu cya autriche imbere y'uko amasezerano kuri porogaramu ya nucleaire y'igihugu cya iran atangazwa john kerry avuga ko bizeye ko igihugu cya iran kizofata ingingo yo gukora ibikwiriye kikarekura abo banyamerika gipfunze perezida wa amerika barack obama yari yatangaje ko utwigoro two gubohoza abo banyamerika tutari dufatiye ku biganiro kuri porogaramu ya nucleaire y'igihugu cya iran radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc mu burundi ibiganiro ku bibazo bya politike bihanze uburundi birabandanya hagati y'abo byega bose kuri telefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni ariko akurikirana ibyo biganiro tabita wiriwe
amiriwe neza fidele bigeze he ibyerekeye ibyo biganiro
ubu unye muri uyu mwanya turiko turavugana haraciye nk'iminota cumi basohotse bavuye muri mu nzu bariko y'amanama bariko baragiriramwo ivyo biganiro mu mwanya rero bari bahejeje kutubwira yuko bashitse bahanye ibintu mu bintu cumi bumvikanye yuko bategerezwa guharira ko bafashe bine biza imbere bine nyamukuru harimwo umutekano harimwo ikirangaminsi c'amatora ivyo vyose rero harimwo n'ingene niba amatora yokunguruzwa canke atokunguruzwa nico kirangaminsi c'amatora nyene nyuma baca bavuga yuko bobo ntibashobora kumvikana habuze ingene bohuza ku ruhande rwa leta bavuga bati reka dutangurire ku mutekano abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakavuga ati reka dutangure ku kirangaminsi c'amatora ubu rero baciye basohoka bavuga yuko bazogaruka ejo isaha zibiri kugira ngo bashobore kumvikana abandi bamwe muri bo bavuze yuko ngo barushe badashobora kubandanya
naho abatavuga rumwe na leta ikibazo nyamukuru bakunda gushira imbere c'ikiringo ca gatatu basa n'abahesheje kuri ico kibazo canke kiri mu bizoganirwa
oya ikibazo iki ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kiri mu bintu bashobora bategerezwa kuganirako nico rero umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu nibaza ko n'ubunyene abariko baratumviriza baza kumwumva bo bavuga yuko ico kiringo ca gatatu batagiharirako n'ubu ati ivyo bintu vyaraheze ivyirwa shingiro ry'uburundi riratomboye ati co kimwe n'ukukwigiza imbere amatora mugabo mu mwanya umushikiranganje w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu basohotse nawe Alain Menyamitwe avuze yuko ngo byose bategerezwa kubiganirako nta muntu yomenya ari ikintu afata muri ivyo mugabo abo ku ruhande batavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga bati hariho ibintu tutavuganye tutumvikanye ko bidashoboka nico kiringo ca gatatu nico nayo matora ategerezwa kunguruzwa ayandi ngo agahebwa ayabaye itariki mirongo ibiri n'icenda hagasubirwamo amatora amashasha ibyo byose rero bigashoboka ari uko wa mutekano uhari ari uko ba bantu barekuwe ari uko bya bindi byose basaba ngo kugira amatora abeho meza bihari hoba hari ikiringo cyashyizweho cy'ibyo biganiro ikiringo bizomara
naragerageje kuvugana n'abo abaherekeje umushikiranganji w'ukwivuna amaso w'igihugu cy'ubuganda yaje aserukiye yoyi kaguta museveni perezida w'ubuganda yari ajeje kunganira ibi biganiro gufasha muri ibi biganiro abo bari kumwe rero ngerageje kubabaza bambwiye yuko bafise iminsi ibiri gushika ejo n'ibyanditse no kuri porogaramu yabo mugabo ngo igihe cyose bazomuhamagara umuhuza ariwe mwunganirizi ngo azoza ni ukuvuga yuko rero nta kiringo nyezina gihari bizohererako ariko muri iyi minsi bazogeza kwa muhungu ni ukuvuga umunsi ni kuwa gatanu basigaje kuwa gatandatu no ku munsi w'imana bace baba barahagaritse sinzi niba bazofata ingingo yo kubandanya cyangwa bazofata ingingo yo guhagarika hari n'abavuga kuba ibyo biganiro bihagarikiwe n'umushyikirangantego ujejwe kwivuna abansi ari ibibazo bya politike hari ababyura ibibazo kuri icyo bavuga ko umushyikirangantego ujejwe kwivuna abansi mu bisanzwe atariwe muntu aba afise ubuhinga buhagije mu bintu bya diporomasi n'ibiganiro hari ababivuga ngaho mwumva ngaho i bujumbura cyangwa mu burundi
sidera ahubwo ni ukumenyesha ko ibyo bavuga ngaha bitandukanye n'ibyo bobo abo bandi bavuga kuko ngaho urabye ku ruhande rwa leta ukaraba ya migambwe yegereye ubutegetsi ukaraba na ya migambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bose bavuga yuko bashimye ubuhinga uwo ariko arabunganira uwo mushikiranganji w'ukwivuna abansi ariko arakoresha kuko urabona ko umwe aza avuga ati ibi ntibijya ku meza undi akavuga ati ntibijya ku meza mbwa akababwira ati dutegerezwa kubishyira ku meza byose ati kandi dutegerezwa kumvikana ko muri ibyo bintu cumi bari bumvikanye bari bashyize imbere niwe yari yazanye ati ibi ni icumi ahandi ho bari bananiranye kumvikana mu nyuma acavuga ati reka dushireho bine nyamukuru tuza kuba turumvikana ko muri iyi minsi ibyihutirwa niko nuvuga ko urazi ko amatora ari kuri wa kabiri ati ibyihutirwa rero tubanze tubishyire imbere bose rero bavuga yuko uwo mushikiranganji w'ukwivuna abansi ahubwo ngo no mu gihugu cya kongo ariwe yaba yarafashije wamuguye M23 ngo kugira ngo bumvikane mbona umwe ngo baramwizeye gusumbya nubwo ubona yuko batari baragerageza kumvikana urabona ko umwe wese ashaka gushyira hiwe urakoze tabita mukamusoni tabita mukamusoni kandi ashoboye kuvugana ngo ibyo biganiro byari ko biraba n'umushikiranganji w'intwaro iyo hagati mu burundi Edouard Nduwimana twumve ibyo Edouard Nduwimana ashoboye kuvuga
umwambaro murabona yuko umwanya wabaye na muremure ngira ngo aba bari barafasha muri bino biganiro bafashe umwanya wo kugira ikiregeranyo cy'ibibazo bishobora kuba bihari ku bijyanye n'ibiganiro turimo bashyikirije rero ibibazo bishyika cumi muri byo nk'uko mubivuze baca barafatamo bine baje bashyikiriza yuko byoba ibyihuta gusumba bamwe bose barafata amajambo muri ibyo bine bavuze ikijyanye n'umutekano baravuga ikijyanye n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu baravuga ikijyanye n'ikirangaminsi cy'amatora baravuga baravuga n'ikijanye no gushiraho leta ihurikiyemwo bose ubu rero nivyo tugira tuganire mugabo leta twe twabwiye yuko bokongeramwo n'ibindi ikijanye no gusonera ibwiza nshingiro kuko ivyo dukora byose tubikora twisunze ibwiza nshingiro ibijanye no gusonera ubugombe bw'abene gihugu ubu rero tugiye gusubirayo muri uno mwanya kugira ngo turabe yuko vy'ukuri ivyo twoshira imbere gusumba ibindi vyamaze gutora inyishu n'ibiye kuko muri ivyo bibazo hari byamaze gutora inyishu byatora inyishu n'amategeko hari byatora inyishu n'intumbero yatanzwe n'abakuru b'ibihugu byose rero nibaza yuko mu kanya cyo guharira tukaraba icyo twoshaka twokumvikana hariho bimwe tuvuga yuko byatowe inyishu biciye mu mategeko y'igihugu nk'ibwiza nshingiro ry'u Burundi murazi yuko sentare yubaze ibwiza nshingiro ry'u Burundi yamaze kuvuga ingene ibijanye n'ikiringo c'umukuru w'igihugu bimeze ico babaho ni gatatu kuri bamwe murazi yuko n'abakuru b'ibihugu bamaze kuvuga yuko ico kitakiri kibazo yuko umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza ashobora kwitoza cyo kimwe n'abandi bakandida ico rero kubitwerekeye twe tunomenga nk'ikiri kibazo kinda kugaruka ngaha mu mpari z'abanyepolitike kuko amategeko yaragitoreye inyishu inama y'abakuru b'ibihugu yaramaze gutanga intumbero ndetse nibaza ko n'abarundi bose bamaze kubona yuko icyo kitakiri ikibazo hari twitwaza yuko icyo kitakiri ikibazo kijanye n'ikirangaminsi c'amatora na cone twe tubona yuko ico gifatanye n'icyo twasavye yuko banza bakaraba kijanye no kubahiriza ibwiza nshingiro kuko amatora mu Burundi akomoka mu ibwiza nshingiro agakomoka bwirizwa rigenga amatora ni ngombwa rero ko tuyakora twisunze ibwiza nshingiro ry'u Burundi n'ibwiza rigenga amatora ha rero twaragize ibiganiro bitari bitari bike kubijanye n'iryo bwirizwa rigenga amatora turashaka rutonde ngene amatora yogenda turavyumvikanako no munsi rero nibaza yuko abarundi bariko baritegurira amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abakenguza amateka ndetse n'ay'abasitanteri ikiranga minsi rero twebwe kirabandanya gushika hagize ubundi yokwerekana yuko gihindutse tutaba duteye kubi n'ibwiza shingiro Wera mushikiranganje w'intwara yo hagati mu Burundi Edward Wimana kuri micro na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni. Tabita Mukamusoni kandi yashoboye kuvugana na Jean Minani ayoboye umugambwe Frodebu Nyakuri eh, ku biriko birihwezwa mu biganiro biko biraba ku banyepolitike mu Burundi.
muri izo ngingo cumi twumvikanye twatoyemwo zine zihuta icya mbere na mbere cyihuta ni uko twakumvikana ku kirangaminsi cy'amatora ayabaye n'azoba itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kw'indwi kugira ngo twese tubyumvikane kugira ngo dushobore kugihindura tugishyire ahandi ubwa kabiri eh, twumvikanye ko kiriya kibazo cy'ukwitoza ubwa gatatu cy'umukuru w'igihugu nacyo nyine twakivugana tukaciga n'ingoga na n'ingoga ubwa gatatu twumvikanye byerekanye ko ibi by'umutekano kuri bose ku barundi mu gihugu naco nyene coba ikibazo tuca twumvikana ko tukaciga tukacumvikana ko n'ingoga ubwa kane twumvikanye ko uh, twoca duhejeje kuvyumvikana ukuryo igihugu cotwagwa dushaka gute ko igihugu cotwagwa leta yojaho yomera gute ivyo nivyo bibazo twumvikanye dushaka guca twiga mu maguru masha ku bwacu twifuza ko ayo matora atoba none abaye tutariyumvikanye ko azokwamara amatorwa arimwo arategwa ivyatsi n'abatayashimye nico gituma tubwirizwa kuyumvikana ko kandi dushaka amatora ubu atuzanira akarambaraye dushaka amatora atuzanira amahoro atuzanira abategetsi beza atuzanira abategetsi iyo batsinze abantu bose bishima turaronsa abategetsi barushije abandi baronsa amajwi kurusha abandi bashimwe n'abantu benshi kurusha abandi aho niba n'umutegetsi agenda yitsindagira anezerewe akayobora abandi azi ko bamutoye ari benshi nako n'abo batamutoye bakavuga atego twarushijwe reka dutwagwe ibyo umuhuza ahejeje kudushikiriza twabishimye ko yadushikirije ingingo cumi na bitangwe ndabivuga bikwiye ko twokwiga kandi zose twazemeye twese niho twaca dutoramwo ingingo zihuta dushobora kwiga kugira ngo uburundi bube buraronsa amahoro abarundi babe bararuhuka babe baragira icyizere ko harimo harakorwa igikorwa kizobazanira amahoro n'umutekano yari jean minani ayoboye umugambwe frode bunyakuri yari kavugana na mugenzi wacu tabita mukamusoni ku biganiro bikorera mu burundi
mwari muzi ko mushobora kuturungikira amafoto amasanamu ya videwo amajwi n'inyandiko ku matora yo mu burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa reka da ntabwo twari tubizi bigenda gute nguko uko igisata c'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda cayibatekanirije kagira inkuru ubwa mbere raba ku rubuga ngurukanabumenyi ku ijwi rya amerika hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo hari akamenyetso k'umwampi gato hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde ufyonde aho ubona handitse fata videwo nshasha ufate amasanamu wifuza kurungika cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe mu nyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo ayo masanamu azoca ajya mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi koresha ubwo buryo nyine ku masanamu ya videwo ay'amajwi n'inyandiko
oh urakoze kudusobanurira
turabandanya tubashikiriza amakuru reka ubu naho dusimbire hakurya mu rwanda aid elfitri umunsi usozera ukwezi kwiramazani ku bayoboke b'idini ya isilamu wahimbajwe mu rwanda cyo kimwe no mu bindi bihugu i kigali abayisilamu bo mu bakene bahawe ibifungurwa na bagenzi babo nabo babasha kwishimira uyu munsi nibyo asumta kaboyi adushikiriza
abanasuye nabo mu murenge wa kigarama mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali nabagezeho bari mu gikorwa cyo gusenga nyuma bahurira hamwe ku musigiti wabo aho bari bateguye amafunguro basangirira hamwe n'abatishoboye batabashije kubona ibiribwa kuri uyu munsi
ubwo turarya tukanywa tugasangira n'abakene nk'ejo umunsi w'ejo hari imiryango twasuye tureba imibereho yabo kuko tuzi bari muri ubwo buzima butishoboye cyane twakoze n'igikorwa cyo guteka ku rwego rw'umusigiti kugira ngo noneho dusangire dusabane nk'abayisilamu bari hafi aho ngaho ariko n'abari kure umusaza hamada akanyamuhanda ari mu bantu batishoboye nasanze ku musigiti wubatse mu murenge wa kigarama nasanze avuye mu isengesho rya saa sita ategereje gusangira na bagenzi be nitwa hamada akanyamuhanda ndi umukene wa wundi wo mu rwego rwo hejuru sinakubwira rero ngo mfite n'imbaraga uretse ko mfite abantu nk'aba ngaba bakan- bakangira bakagira utuntu two bampaye nanjye nkaturya neza nkatuzigama ubu uyu munsi hari ura- nawe urabasha gukora umunsi mukuru iwawe nkingira icyo mbona nda- ndatu- ndatubika abantu nk'aba ngaba iyo bambonye bakampagaza nk'udufaranga nitwo nkubwira ko nzigama mu isengesho ryo gusoza igisibo gitagatifu cya isilamu no kwishimira umunsi wa idiri fitiri mufti w'u rwanda shehe ibrahim kayitare yamaganye icuruzwa ry'abantu by'umwihariko rikomeje gukorerwa abana b'abakobwa bo muri iri dini shehe kayitare ibrahim yavuze ko muri uku kwezi kw'igisibo gitagatifu gisojwe humvikanye ibikorwa bigayitse byo gucuruza abana b'abakobwa bo mu idini ya isilamu umuyobozi w'abayisilamu mu rwanda yavuze ko ibi bikorwa bikwiye guhagurukirwa n'inzego zose bireba by'umwihariko bikagirwamo uruhare n'inzego z'abayisilamu mufti yasabye ababyeyi bo mu idini ya isilamu kubanza gushishoza mbere yo kohereza abana babo kujya kwiga kuko abagurishijwe bajyanywe bizezwa ibitangaza ko bajyanywe kwiga mu mahanga muri uku kwezi kw'igisibo basoje abana batatu ngo baragurishijwe ndetse mufti avuga ko hari n'abandi benshi bagiye bafatirwa mu cyuho bagiye kujyanwa muri ibi bikorwa by'ubucuruzi akenshi ngo bajyanwa gukoresha imirimo y'uburaya muri aziya umuyobozi w'abayisilamu mu rwanda yongeye gusaba abayisilamu kugira imyitwarire myiza na nyuma yo gusoza igisibo biratangaza rero iyo usanga abantu benshi bahora bibaza igituma muri ramazani usanga eh, ubuzima butuje kuki abantu bibaza ngo utubari kuri uno munsi wa none twari dufite abakiriya bakeya ramazani irashoje abakiriya bariyongereye iyo dutangira gutekereza ngo amaseta y'aho abantu bicuruza muri iki gisibo cy'ukwezi kwa ramazani usanga yakendereye ramazani yarangira ugasanga ibi- akitivite zongeye kwiyongera ariko iyo igisibo tugisoza tukagisoza dusubira uko twahoze ibyo biba bigaragaza yuko umuyisilamu icyo yakoze byose byabaye imfabusa uyu munsi wabaye ikiruhuko mu rwanda hose hirya no hino mu mujyi wa kigali urahasanga abayisilamu bagendagenda mu mihanda bari mu byishimo umunsi kandi nk'uyu urangwa no gusangira amafunguro hagati y'abayisilamu ubwabo ndetse na bagenzi babo bo mu yandi madini baturanye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
tukiri mu rwanda ah, tukiri mu rwanda abamugaye bahurikiye muri koperative kotraru itwara imizigo ku makinga adasanzwe ku rubibe rw'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku gisenyi ntibumvikana na bagenzi babo hirya no hino mu rwanda basega abo ku gisenyi bavuga ko atawukwiriye gusega yitwaje ko yamugaye bahamagarira bagenzi babo kwishyira hamwe bakiteza imbere eric bagira ubusa yagendeye abo bamugaye ku gisenyi ijwi rya amerika rero igeze ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara ariko noneho ku ruhande ndahabona amagare menshi cyane amagare y'abamugaye ni ibintu ubona ko ni bishyashya nkurikije umubare n'uburyo amagare akoze witwa nde nitwa ndagijimana inosa akaba ari njye umuyobozi w'iyi koperative kotoraru koperative y'abantu bafite ubumuga igamije gutwara imizigo cyangwa se imitwaro eh, iva mu rwanda ijya kongo ndetse n'iva kongo iza mu rwanda muri bangahe koperative koperative turi abantu bafite ubumuga ijana na makumyabiri na batanu tukagira urubyiruko dukorana narwo wabonye rw'abajene rugera kuri magana atatu abo ni abantu duha akazi ka buri munsi badafite ubumuga badufasha kudusunika kuri aya magare nabo bakesha ubuzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'imiryango yabo mu mibereho yacu ya buri munsi y'aka kazi dukora kacu ka buri munsi kumva ngo uwamugaye aratanga akazi E, abantu bafite ubumuga bo mu karere kacu ka rubavu twaragikemuye tugifashijwemo na leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda Eh, yashishikarije abanyarwanda bose ko bibumbira hamwe mu makoperative bagashyira imbaraga hamwe bakiteza imbere dushingiye kuri iyo politiki nziza rero y'igihugu cyacu no gushyiraho amategeko eh, ahesha agaciro abantu bafite ubumuga ibyo bidutera imbaraga n'ishyaka ryo gutekereza none icyo twakora ayo mahirwe tukayabyaza umusaruro buri gare ritwara imizigo rihagaze ku bihumbi magana abiri mirongo itanu adapfa kubonekera uwamugaye uwo ari we wese birasaba kwisungana nyine abamugaye bakorera ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ku gisenyi bafite ubumuga bw'ingingo barimo abamugariye ku rugamba albert ndagijimana yageze muri koperative mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani aratubwira uko akazi gateye bitewe n'agaciro k'ibintu hari igihe dupakira nk'ibintu wenda bya miliyoni imwe cyangwa se wenda na miliyoni ebyiri umunsi wose cyangwa uravuga inshuro imwe Eh, inshuro imwe uba ufiteho inyungu yangaho uba ugomba guhembwa angahe kuri miliyoni bo urabona akazi kacu ntihari akazi k'ubukarani turikorera mbo ni ukuvuga ngo tuba dufite ama- amafaranga tugomba kuvugana n'umucuruzi agomba kudu- kuduhemba tubigejeje ibi- ibicuruzwa bye iyo bijya kuri augustin twagira imana watewe ubumuga n'imbasa ku myaka itanu kuba muri koperative y'abamugaye byarabasubije keretse wenda uwize ariko ubundi kugira ngo ubone imirimo uri umuntu ufite ubumuga biragoye ubu rero ibi ibi ngibi ni nk'igisubizo rwose imana yatwihereye igihe twishyiraga hamwe tugashinga koperative nawe uyu- ujya ugenda ahantu henshi no mu bindi bihugu nta hantu umuntu wamugaye apfa kubona imirimo akora uretse umuntu wize uretse kuba yagize- yaragize amahirwe akiga inyungu ku bamugaye bakorera ku gisenyi ntizibonwa n'abahatuye gusa ahubwo n'abandi bamugariye mu bice bitandukanye by'igihugu uyu bagenzi be bamubatije ruhengeri bafatiye ku nkomoko ye ubundi namugariye ku rugamba nkimara gusezererwa naragerageje gucuruza biranga ndahomba ngira ubuzima bubi noneho sinzi ukuntu naje kumenya information ko hano abantu bafite ubumuga bakora bakiteza imbere nanjye rero naraje ndabasanga baranyakira nta kibazo ndakora niteza imbere navuye mu ruhengeri nta nzu mfite mu ruhengeri ndahubaka n'inaha ndahagura naho mpafite inzu ndarya ntanga mituweli abana banjye bariga nta kibazo mfite ibi kandi bituma bataragize amahirwe yo kwiga baturiye uyu mupaka ku gisenyi baboneraho akazi ko gusunika mu magare imizigo na ba nyirayo bamugaye wagiye hamwe na bagenzi bawe mu muryango bituma ugira ikintu ugeraho ukirinda ubumayibobo ukirinda ubusambo hirya no hino ugakorera igiceri mbega nyine ukagira ikintu ugeraho wowe wageze kuki maze kuzuza inzu nikuye muri koperative icyakora imbogamizi zo ngo ntizibura cyane iyo bageze muri kongo bahorana urwikekwe ruturuka ku ntambara z'urudaca muri icyo gihugu hano muri kongo hajya haboneka umutekano muke noneho urabona ko umuntu ufite ubumuga aba ari umunyantege nke ugasanga turibasirwa kurusha abandi aho niho dukunda guhura n'ibibazo ariko nabwo iyo tugize umuntu ugira ikibazo muri kongo turaza tukabwira ubuyobozi bw'umupaka ku ruhande rw'u rwanda bakaganira nabo ugasanga ibibazo birakemuka rukubise uri muri kongo nk'uwamugaye bigenda bite imana ibyikorera tu- ugerageza guhunga nk'abandi bose ariko urumva ko tuba dufite ibyago kurusha abandi ubundi muri kongo iyo tuhari duhora ducunga ko haba insekiriti iyo hagize ikintu cy'ikibazo gitangira kuba twihatira kwegera umupaka kugira ngo twambuke niko twirwanaho gusa nyine yihembere imwe irimenya bashingiye ku iterambere bagezeho biyushya kuya muri kotraru koperative y'abamugaye itwara imizigo ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku gisenyi ntibemeranya na gato na bagenzi babo ahandi birirwa ku mihanda basabiriza Ah, hari abantu ba- bakunze kubaho mu buzima bworoheje akumva yabaho nyine ari uko abantu bamuhaye ariko ati- atikoreye ngo nawe yihesha ako gaciro arya icyo yavunikiye abo ngabo baradutesha agaciro bagatesha agaciro u rwanda kuko nta munyarwanda muri iki gihugu muri iki kinyejana turimo wakagombye kuba yitwaza intege nke izo arizo zose ngo bitume ajya mu muhanda asabiriza abafite ubumuga bagisabiriza bagenzi babo babivuyemo barabasaba kubagana bwana innocent ndagije imana ukuriye kotraru ku gisenyi nakwifuriza ko umuntu wese ufite ubumuga aho yaba ari wabuze icyo akora aho kugira ngo asabirize azatugane tumugire inama kuko turabafasha myumvire mu rwego rwo kwihangira imirimo tuzabafasha tubagire inama kandi bihangire imirimo bagire imibereho byi- myiza ibigaragara ku bamugaye bo mu mujyi wa gisenyi umwe mu y'u rwanda iri ku muvuduko mu iterambere biratanga ikinyuranyo ni gake ubona abasabiriza ku mihanda ya gisenyi mu gihe ahandi nka za kigali utapfa kurenga umutari udakubitanye nabo imwe mu mbogamizi abari muri koperative kotwaru bagaragaza nk'ibabangamiye n'iy'ubumenyi buke bw'indimi nk'icyongereza zabafasha mu ngendo z'ubucuruzi kuri uyu mupaka no hanze yawo eric bagira ubusa ijwi ry'amerika igisenyi ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye ngaha mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo na aloyizi bigirimana uwafashe amajwi yari fatuma ari maskarara mugire umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.